Governor el of Kaduna State, he don't talk out loud and clear. What he talk? He don't talk and say there is nothing like repentant terrorist for this country. He don't talk and say any terrorist will be saying he won't repent, say make him go they repent for everyone. Governor el don't talk and say, they, say uh, their own contribution and to make sure say they arrange a meeting between terrorists and God. say na only god na him fit decide maybe say he wan make dem go heaven or this this thing say na their own job is to send them to baba god say there is nothing like repentant terrorist for this country Government, governor I come further he come talk am say there are three groups wey be saying dey trouble us for this country they come ask him okay who who are those groups what are those groups he come talk am say number one we get ipob So Look say those IPOP, can be number one terrorists. Number two, we get bandits. Number three, we get planning, henchmen and Boko Haram. So can say those three, they are the most notorious. They are the most dangerous. Let me say they, let me say they, they, destroy the peace of this country. And what we, and the thing we say we fit to do and say make we they kill them. Kill no, in fact, no more sparing. we no dey spare them again nothing like repenting again anybodi wey say we catch ipob be it beat be it uh, bandit beat boko haram say na killings we suppose dey do and better things i tell you e come be as if say e eh dia eyes don dey open now i tell you wen we dey talk am dat time say hey <laughs> dis issue of repenting repenting repentant boko haram repentant bandit wey dey say dem dey do say di thing fit cause problem. The thing say <laughs> uh, we don't know wetin we dey talk that time i tell you i don't know how you want them to say terrorists won't repent person wey they kill family some of them will not kill hundreds of people you can't tell me say they don't repent how so without being punished we just forgive them like that for this country Mo tell me, how will our soldiers, our gallant soldiers be happy to fight against those people again? When they know say, if they even risk their life to fight them, last last, wetin go happen? They go call them repentant bandits, repentant Boko Haram. For this country, I don't understand. Anyways, everybody don talk, talk am say make the federal government make him deploy more soldiers, more security personnel to everywhere. We say all these people they be it IPOP, be it bandits, be it Boko Haram, say make him deploy soldiers there, kill anybody, kill anybody. Wave the bill and say want to disturb the peace of this country, make them kill them. No more, no, no, no, no, no more mercy again. Kill them. Operation kill. Now we there now, and someone did somewhere. Sheikh Gumi, they talk and say, make you know they kill them. And the same state, then they the same state. Erufai and Sheikh Gumi and the same state then and the same Kaduna then they and Erufai not say anything to do. To the man where to the man where they talk and say, make they know they kill bandits again. This country, just they play us game, they play us ludo. I don't understand. Erufai still talk some things, in talk and say the whereabouts of those bandits, no no be say na hidden place dem dey say the thing dey known to the soldiers but the soldiers dem dey fear say uh, any collateral damage say make dem no kill bandits with the civilians wey be say dem dey there you know say those bandits na mufti dem dey wear as for wetin uh, oga ahmed talk one day like that say hey, <laughs> no be say dem no know wetin dem go do to conquer all these bandits but these bandits and the civilians say they don't mix together they don't know who be bandits they don't know who be civilian except if those people start to start to uh, to the shoot gun that's when they go know okay these are the people who say dem go face now my question be say how they wan win this battle when we say they no even know how to differentiate between the bandits and the civilians again how you wan take win this battle now how we wan take win now. now. Me, I no, I don't know who brought the idea of this repenting stuff. But some people talk say, if I say the thing dey for law, or wetin dem call am say, uh, if they surrender their weapons, if, if, if it consider them as repentant. Uh, but these people, these people, when we say once we arrest them, they still dey go back to the to the to the uh, to the forest and start to torment us again. So those, so those are the people where we say they call repentance. Wey be say in which one extent the army they shout say those people where we say we call repentance say they're not dey sincere. How dem go dey sincere? Most tell me how dem go dey sincere? And the thing wey they pain me pass be say the thing wey they I mean uh, the those people where we say dem cause pain on. I mean, those civilians, maybe say those bandits, then they attack. Maybe say, maybe say then they uh, camp. They they camp. They, they know they treat them the same way that they treat all these repentant bandits. I don't understand. I can't think for this country. Anyways, my people for this country, I be terrain I be that. Oga Erufai don't talk and say there's nothing like repentance terrorists again for this country. anybody wey call himself IPOB psh killing anybody wey call himself bandit psh killing anybody wey call himself boko haram for dis country say make dem dey kill dem dey go say na the thing wey be say if fit make peace dey for dis country so IPOB pipu how una dey make una defend yourself Erufai don talk am say eh, anywhere be say dem see you make dem dey kill you anywhere be <laughs> say dem see you so my pipu wetin i think about dis thing be say oga Erufai talk about dis thing say no more repentance terrorists for dis country make i hear your opinion my name na mc top secret see you in my next edition don't forget to follow me bye